soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soorri qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hordoftoota Nuurul Hudaa kabajamoo akkam jirtan? Alhamdulillah summa alhamdulillah hayyama rabbii guddaatiin har'as nagayaan walitti dachaanii jirra.
Arra haadhaa fi abbaaf dhaamsa qabna. Ilmaan keessan fuulduree rabbiitti waan isin gaafatan beektu Gaaffiin akiraa gaafii duniyaatii waliin fakkaattu. Gaafii qofaa miti deebisaanis adda. Fuulduree rabbiitti mala godhanii sobanii waan ragaa hin qabne deebisuun hin jirtu.
ilmi kee yookiin intalti ta'e guyyaa qiyaamaa maaliif meeshaalee elektirooniksii naaf hin bitin? Maaliif moobaayila gaarii naaf hin bitin? Maaliif uffata faashinaa naaf hin bitin? Maaliif gad nu baaftee iddoolee bashannanaa adda addaa nu hin geessin? Maaliif hoteela kanarraa nu hin nyaachisin jedhanii isin gaafatan?
Ee akiraatti gaaffiin ilmaan nama gaafatan adda. Fuulduree rabbiitti wanni isaan nama gaafachuuf jiran maaliif rabbii kiyya Allahaa nan barsiisin? Maaliif akka hariiroo rabbii waliin tolfadhu nan gorsin? Akka haala gaariitti rabbiin kadhadhuuf maqaalee rabbii gaggaarii maaliif nan barsiisin? Maaliif waa'ee Nabi Muhammad naaf hin odeessin? Akka nabiin hordofuu qabu maaliif naaf hin dhaamin?
Gaafa rakkoo obsee akkaan rabbitti dhiyeessu. Gaafa bal'oo ammoo rabbi yaadadhee akkaan galateeffadhu maaliif nan barsiisin? Qur'aanaa fi sunnaa baree akkaan itti dalagu maaliif nan godhin? Maaliif salaata fajiriitiif nan kaasin? Akkaan salaataaf ka'uu qabu maalatti himuu oolte? Waa hunda dura fardii fi dirqamoota rabbiin ajaje akkaan dursuu qabu maaliif na barsiisuu oolte?
Fedhii lubbuutiif akkan hin bitamne hojii fokkattuu fi saahiba badaa irraa akka fagaadhu maaliif nan gorsin? Ayaatotaa fi ibaadaa rabbiitti akka hin qoosne maaliif nan barsiisin? Satirii qaama ooraa kiyya dhuunfachuu akka qabu maa nan barsiisin?
Ikhtilaaxa dhiiraa fi dubartiin wal keessa laaqamurraa akkaan fagaadhu natti himte chaanala badaa diin nu dagachiisee haalaa fi amala gaarii qabnu nu harkaa diige daawwachuu maaliif natti dhiifta sababa keetiif jal'ina irratti guddannee dhama'oo taane sababa keetiif jiruu duniyaa fi aakhiraattis dhabne amma badii teenya ba'achuu dandeessaa Kunoo fuulduree rabbiitti gaafii asii olii tana ilmaan isin gaafachuu malan. Haadhaa fi abbaan ilmaan isaanii diin irratti hin guddisin hundi deebisaa gaafii tanaatiif haa qophaa'an. Ilmaan amaanaadha.
akkasi mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu Tole, arrii guyyaan Zulhijjaa 25 bara 1445 akka lakkoofsa jiraatti. Julaay 1 bara 2024 akka lakkoofsa milaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo Waxabajjii 24 bara 2016 hogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo suura qalbiiti.
qaama dadhabe boqochiisuuf Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti.
hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan, jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana Soora qalbii.
soora qalbii. Bineensota bosonaa keessaa arbii bineensa hawaasummaan beekamu yeroo hedduu bakka hundatti walitti gurmaawee garee guddoo uumee hoomaan jiraata. Waan walitti isaan buusurraa fagaatee tokkummaa uumee jireenya gaggeeffata. Qorattoonni hedduun dhimma hawaasummaa arbaa kanarratti yeroo dheertuuf qorannoo gaggeessaa turan. Qorannoo gaggeessaniinis wantoota ajaa'ibaa hedduu argatan.
Qorannoon gama Keeniyaatii dhihoo tana dhagahamte takka arbi akkuma ilma namaa maqaa walii yaamuun oolu jetti. Saayintistoonni dhimma kanarratti hojjetan waggaa afuriif qorannoo guddaa gaggeessan. Sooftiweera artifishaal intelligensii fayyadamanii meeshaa addaatiin sagalee arbi baasu hedduminaan waraaban. Sagaleen arbi baasu gurra ilma namaatti wal fakkaataadha. Yoo gadi fageenyaan qoratan garuu garaagarummaa akka qabu hubatan.
Sagaleen arbi baasu tan nuti dhageenyu qofaa miti. Yeroo garii sagalee infiraasoonik ja'amtu baasa. Infiraasoonik jechuun sagalee akkaan furdoo gurri namaa dhaga'uu hin dandeenye. Sagalee infiraasoonik ja'amtu tana namni tokkollee hin dhaga'u. Saayintistoonni maashina adda addaa fayyadamanii sagalee tana waraaban. Eega waraabaniin booda artifishaal intelligensii fayyadamanii qoratan.
Sagalee arbi yeroo hedduu irra deddeebisee dhageessisu tokko eega adda baafatanii booda yeroo arbi tokko sagalee kana dhageessisu arbi kuuwwan maal akka godhan hordofan. Yeroo sagaleen tun dhagahamtu arbi hundi awwaatee dhufa. yeroo garee ammoo sagalee addaatu dhagahama sagalee addaatiif ammoo arba tokko qofatu dhufa kana jechuun sagaleen arba hunda dammeessitu sun yaamicha gamtaati sagaleen arba tokkocha dammeessitu sun ammoo maqaa arba tokkocha saniiti jedhan qorannoon tun ammaas hin xumuramne iccitiin jireenya bineensotaa beekumsa ilma namaatiin ala waan ta'eef saa'intistoonni dhimma kanarratti hojjetan AI fayyadamanii qorannoo itti fufanii jiran kan dhageeffachuutti jirtan raadiyoo Nuraal Hudaa sagantaa soora qalbiiti.
yoo hayyama rabbii guddaa taate qophii dhaddacha jaalalaa torbaan dhufurraa isiniif dhiheessuu eegalla amma qophii tafakkur isiniif dhiheessina.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur rabbiin keenya haala qilleensa garagara nuuf uume bakka isiniif ni ta'a jedhee nu yaades nu qubsiisee jira ilmi namaa durirraa kaasee haala uumama isaa irratti hundaa'e bakka isaaf ta'u jiraataa ture har'a garuu wanti jiru hundi jijjiirameera namu bakka itti uumame dhiisee bakka biraa jiraachuun ni danda'am haa ta'u malee rakkoo waan tokko tokkoof saaxilamuun isaa hin oolu fakkeenyaaf Uummanni Afrikaa yeroo gara biyyoota faranjii deemu vaayitaamin D akka liqimsu isaan gorani sababni isaatis namni Afrikaa keessatti dhalatee guddate gogaan isaa jabaadha aduun bifa salphaan qaama isaa keessa hin seentu kanaafuu Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti hammi aduun xiqqaa waan ta'eef miidhamuu danda'a kanaaf vaayitaamin D liqimsiisanii akkasumas warri Awurooppaa fi Ameerikaa yeroo gara Afrikaa fi biyyoota aduun itti baay'atu deeman ammoo of eeggannaa guddaa godhuun dirqama isaaniiti. Uummanni ammas akkuma duriitti jiraatu hedduutu jira aadaa ofii osoo hin dhiisin ala jireenya durii irraa osoo hin jijjiiramin kan jiraatan hedduudha qophii kiyya hardhaatiin uummata gammoojjii saharaa keessa jiraatan haala kamiin akka jiraatan kan waliin ilaalluta isinis hanga xumuraatti akkana waliin turtan isin affeera. waa'ee gammoojjii saharaa amma dura isiniif dhiyeessee ture saharaan dachee haalaan bal'aadha biyyoota akka liibiyaa niijeer suudaan aljeeriyaa maalii morookoo chaad masri mooritaaniyaa fi tuniziyaa of keessatti qabata akka addunyaattis gammoojjii oowwaa guddicha jedhamuudhaan beekama dachii kanatti yeroo guyya guyyaa oowwiin haalaan dabala. digiriin seentigireedii afurtamaa ol yookiin digirii faaranaayitiin dhibba tokkoof afurii ol yeroo itti ta'uu qaba yeroo halkaniitti ammoo lafti sun ni qabbanaawa qabbanti isaa haalaan gabbuudhaan yeroo nama miidhutu jira kanaafuu ummanni dachii kanarra haala qilleensaa kanneen wal simsiisa jiraachuudhaaf tattaaffii godha. namni haala jireenya gammoojjii keessa argee hin beekne namoonni kunniin as keessaa maal godhan jedhee gaafachuun isaa hin oolu sababni isaa uummanni gammoojjii saharaa keessa dirree marga tokkollee hin qabne kan dhukkee qofaan uwwifamee fi oowwi isaatis kan haalaan nama miidhu keessa jiraatanii kanaafuu dachii goggogaa qilleensa hamaa qabu kanarra uummanni maal godha jedhanii of gaafachuun waanuma jiru. Uummanni dachii kana keessa jiraatu uffata bal'aa fi guddaa walitti tuulee uffata san booda yeroo guyyaatti bubbeen dhukkee haalaan waan kaasuuf namu fuula isaa haguuggatee deema akka dhukkeen karaa funyaanii fi afaaniitiin hin seenne yeroo hunda haala kanaan uffatanii jiraatu yeroo halkanii ammoo. qabbanti lafee nama cabsa kanaaf jecha uffata furdaa fi guddaa walitti tuulanii uffachuun jiraatanii uffanni isaan haala kanaan ofitti tuulanii uffatan kun qabbana ofirraa ittisuu qofaaf osoo hin taane bineensota summii hamaa qaban kanneen akka qaajjibbuu fi bofa irraa akka tiifaman isaan gargaara. Mooritaaniyaa kan gammoojjii Saaraa keessa jiraatu sooratan walqabate waan addaa tokko qabanii haalli kun uummata gammoojjii Saaraa keessa jiraatu hunda biratti baramaadha. Innis shaayii dhuguudha. Shaayiin waan jireenya isaanii ittiin gaggeeffatanidha jechuun dandeenya. Keessummaan tokko yoo isaanitti dhufe waan hunda dura shaayiidhaan simatanii adada keessummaan dhufuun shaayii danfisa dhiheessanii haa ta'u malee haalli shaayii itti danfisan kan addaati seeraa fi sirna addaa qaba shaayiin akka nuti mana keenyatti beeknutti danfifamus akkaataan itti dhugamuu fi namaaf itti dhiyaatu garaagarummaa qaba warri mooritaaniyaa shaayii hoomacha hin qabne hin dhuganim namaafis hin dhiheessanim kanaafuu shaayiin dhiyaatu sun hoomacha qabaachuu qaba waan kana sila maashina shaayii ammayyaatiin osoo danfisanii argachuu ni danda'anii shaayiin manatti danfifamu garuu waan akkasii hin qabu kanaafuu mala addaa tokko fayyadamanii namni shaayii danfisu sun burcuqqoo takkatti erga naqeen booda burcuqqoo san keessa kan biraatti garagalcha yeroo kanas harka isaa ol fageessuudhaan akka hoomacha godhatu godha akka nama shaayii qabbaneeffachuu fedhuutti asiif achi deddeebisa waan kana yeroo hedduu irra deddeebi'ee erga hoomacha itti baaseen booda burcuqqoo itti aanutti caha wayita burcuqqoo tokko keessaa kaan itti deebisu ammoo hoomachi keessatti hafa yeroo kanatti shaayiin waan akkaan qabbanaa'uuf makarajitti deebisa hoomachi ammoo burcuqquma keessatti hafa san booda shaayii oowwaa makarajii keessa burcuqqoo hoomacha qabutti naqee namaaf dhiyeessa akka biyya teenya shaayii burcuqqoo guutuu namaaf hin buusani burcuqqoo walakkaa qofa itti buusani walakkaan olaa ammoo hoomachaan guutama jechuudha akka aadaa isaaniitti hoomacha malee shaayii dhiyeessuun sirrii miti akka nama buna doomaa namaa dhiyeesseeti akka nama marqa dhadhaa hin qabne namaa dhiyeesseeti jechuudha. Mooritaaniyaa dabalatee biyyoota gammoojjii Saharaa keessatti argaman keessatti soorata tokko tokko lafuma keessatti bilcheessanii ibidda qabsiisanii biyyeen akka oowwu erga godhanii booda ibidda irraa dhaamsanii fakkeenyaaf qixxaa yookiin daabboo tolchuudhaaf qooshaa diriirsanii biyyee oowwe san irratti gadi kaayanii san booda biyyee dabalataatis gubbaan itti uwwisanii erga bilchaatu isa mirkaneeffatanii booda keessaa baasanii irraa bocanii wanti kun baadiyyaa biyya teenya takka takka keessattis ni beekama daabboon haala kanaan qophaa'u dibaa jedhama rabbiin ummata kana dachii haala qilleensa ulfaataa qabdu tana irra eega qubsiisee booda dandeettii fi mala addaa isaaniif kenne haala kanaanis jireenya isaanii geggeeffataa jiranii haalli qilleensa ulfaataa waan ta'eef waan isaan gallakkisanii deeman isinitti fakkaachuun mala namni gariin inumaa gammachuudhaan jiraata cinqaa fi dararaa magaalaa irra jireenya kana naawuyya jedhee filatee jiraataa jira. egaan hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf isiniif qopheesse kanumaan goola ba'ee jira torban qophii biraatiin akka goolitti deebinutti dhagayannaaf jiraadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
hubachiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii. Namuu ilmoo qabaachuu jaalata. Ilma namaa qofa osoo hin taane uumamni dachiira jiran cufti ilmoo fedhan kun seera uumamaati. Rabbi saala garaagaraa lama uumee lamaanirraa ilmoon isaan fakkaattu akka argamtu karaa godhe. ilmoo haaree gara dachii tanaa fiduu keessatti gaheen haadhaa haalaan guddaadha. Ji'a sagaliif garatti ba'attee dhukkubaa fi cinqii garaagaraa eega garteen booda ilmoo dhalti. Yeroo cimummuu cinqiin isiin gartu amma booda ilmoon dhaluu isii jechisiifti. Akkuma daa'ima ijaan garteen ammoo cinqii fi dararaa san hunda ni irraanfatti. Haati ilmoo garatti ba'ataa turte yeroo harkaan qabattee luusifattee wajjitu dubbattuu fi hammattu gammachuun isitti dhagahamtu guddoodha. Haalli kun hanga xumura addunyaatti itti fufa. haa ta'u malee biyyoota guddatanii fi namoota qaroomni ja'an biratti haalli kun jijjiiramaa jira yeroo muraasaa as ilmoo bakka biraatti oomishuun akka danda'amtu dhageenya quba qabduu teenya irraatiin waa'ee kanarraa waan kurfeeffanne isiniif qoonna.
Tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu.
Tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu.
Bara kana wantoota ajaa'ibaa hedduu arguu jirra. Dubartoonni warri lixaa kan malaqa guddaa qaban amala addaa tokkoon beekamu. Sunis cinqaa fi rakkoo baqachuudha. Ilmoo dhaluun cinqaa hedduu qaba. Ilmoo ulfaa'anii garatti baadhachuun cinqaa ulfa hojii dhufu hundaa dandamachuun dhukkubbii ciniinsuu obsanii ilmoo dhaluun waan laaftuu miti. Isaan cinqaa kana hundaa tokkollee arguun fedhan. Wanti isaan fedhan ilmoo bareedduu argachuu qofa. Kanaaf tooftaa ajaa'ibaa tokko qopheeffatan. Sunis gadaamessa kireeffachuudha. Gadaamessa dubartii biroo yoo kireeffatan cinqaa ulfaa wal qabatu hundaa dubartii gadaamessa kireessite santu wajji rakkata. Isaan mallaqa kiraa gadaamessaa qofa kafalanii baatii sagal booda ilmoo bareedduu harkaan gayatan. Wanti kun biyyoota Awurooppaa keessatti aadaa ta'utti jira. Keessattuu biyya Awurooppaa tan Joorjiyaa jedhamtu keessatti gadaamessa kireessuun baramaa ta'uu irraa kan ka'e biyya warshaa daa'immanii jedhamaa waamamuu jalqabdeerti. Dhaabbileen hedduun dubartoota rakkina keessa jiran irraa gadaamessa kireeffachuun namoota mallaqa qabaniif ilmoo oomishu jiru. Dubartoonni rakkina mallaqaa qaban hedduunis sababaa kanaan mallaqa hedduu argachuu jiran. Haa ta'u malee gara jabeenyi dalagaa kana keessa jiru kan hedduu nama rifachiisudha.
Akka fakkeenyaatti dubartii Kiristiinaa Oostiraak jedhamtu takka haa laallu. Dubartiin tun waggaa lama keessatti daa'imman 22 argatte. Afreejiidhaan ji'a ji'aan daa'ima tokkootu dhalataa fi ture jechuudha. Sanyiin daa'immanii kan isiitii fi kan abbaa warra isii ta'us isiin garuu tokkollee garaatti baadhattee hin dhalle. Hunda gadaamessa kireeffachuudhaan maallaqa kafalaa ijoollee tanniin hunda arkachuu dandeesse. Kiristiinaan ijoollee dhibba arkachuu akka barbaaddu dubbatti. Abbaa warrasii abbaa qabeenyaati. Afreejiidhaan kiraa gadaameessa tokkootiif paawundii kuma kudhan kafala. Doolaara kuma kudha lamaa ol jechuudha. Maallaqa kana gara biyya teenyaatti yoo deebifne miliyoona tokkoo fi kuma dhibba lamaa ol ta'a jechuudha. Haala kanaan jaarsi Kiristiinaa daa'imman 22f birrii miliyoona 27 ol kafalee jira.
Dubartiin Kiristiinaa jedhamtu tun daa'imman isii akka haadhaatti hin guddistu. Dubartoota biroo kudha torba mallaqaan mindeessitee akka daa'imman isii tajaajilan goote. Yeroo tokko tokko qofa dhaqaa laalti. Barsiistotaa fi dooktorootas kophatti ilmaan isiitiif qatarte. Gama birootiin dubartoonni gadaamessa isaanii kireessan ammoo rakkoo hedduuf saaxilaman. Akka nama uumaan ulfaayeeti miti. Wanti karaa uumamaatiin argame seera uumaa hordofee guddata. Wanti faallaa uumamaatiin dhufe garuu rakkina hedduuf saaxilama.
Gadaamessa kireeffachuu jechuun kun nama hedduuf waan haaree ta'uu danda'a. waan kana gabaabsinee isiniif ibsina. Jaarsaa fi jaartiin bultii jaaranii sababa rakkina fayyaa seetiif ilmoo arkachuu yoo dadhaban gadaameessa nama biroo kireeffatanii ilmoo arkachuu ni danda'an. Jalqaba jirri lameenuu hospitaala dhaqanii hormaataaf if qopheessan. Yeroo tana dooktorri sanyii jara lamaaniituu irraa fuudhee maashina keessatti walitti maha. Eega maashina keessatti fartilaazeeshiniin uumameen booda gadaameessa dubartii kireessitee keessa kaaya. Dubartiin gadaameessa sii kireeffatte tun guyyaa kanarraa eegaltee ilmoo nama biroo garatti ba'attee deemti jechuudha. Sanyiin dhiiraa fi dhalaatis kan nama birooti. Sanyiin gadaameessa keessa jirtu dhiigaa fi soorata qofa dubartii tanarraa argataa guddatti. Wanni kun haalaan ulfaata. Rakkina fayyaa wal qabatu hedduu qaba. Ulfi bakka birootii dhufee qaama isii keessa seene kun akka qaama isiitiin wal fudhatu godhamuu qaba. Kanaaf jecha hanga gaafa ilmoo san dhaltuutti dawaa fudhataa jiraatti. Akkuma nama kalee nama biraarraa fudhatee dawaa fudhataa jiraatuuti. Dubartoonni daa'ima nama biroo ulfaawaniis dawaa garaagaraa fudhataa jiraatan. Dawaa san yoo addaan kutan qaamni isaanii ulfa san akka dhukkubaatti lakkaawee if keessaa baasuuf rakkata.
Dubartoota hedduuf daa'imman bifa kanaan ulfaayuun madda galiiti. Dubartiin takka kiraa gadaameessaa irraa paawundii kuma kudhanii argatti. Kun ammoo mindaa namni hedduu argatu caala. Keessattuu dubartoonni jaarsan adda bahanii kophaa isaanii ilmaan guddisan dalagaa kanarratti haalaan hirmaatu. galii asirraa argataniin ilmoo ofii guddifatuu barbaadu. Kanaafuu jireenya injifachuuf jecha daa'ima namaa ulfaayanii cinqamanii dahan.
Wanni dhimma biyya Joorjiyaa adda godhu ifatti dalagamuusaati. Dhaabbileen adda addaa dubartoota rakkoo qaban walitti qabuun dalagaa tanatti bobbaasan. Dhaabbanni tokko ji'a ji'aan dubartoota hanga dhibbaa tahan kanneen gadaameessa isaanii kireessan akka keessummeessu dubbata. Kana jechuun maatiin dhibbaa ol tahan sanyii ifii kennanii gadaameessa biroo keessatti ilmaan arkachaa jiran. Akka gabaasni dhaabbata kanaa mul'isutti namoonni dhugaan rakkoo fayyaa qabanii fi ilmoo arkachuu hin dandeenye ni jiran. Kanaafuu namoonni kunniin gadaameessa nama biraa kireeffachuudhaan ilmoo barbaadan arkachuu qaban. Namni gariin ammoo daa'imman hedduu barbaada. Keessattuu warri qabeenya guddaa qaban daa'imman kuma tokko barbaanna je'ee warra dhufuutu jira. jaarsaa fi jaartiin takka daa'imman hagana heddummaatan karaa uumamaatiin arkachuu waan hin dandeenyeef gadaameessa kireeffatanii biyya daa'imman itti oomishamu keessatti oomishachaa jiran namni daa'ima kuma tokko barbaadu doolaara biliyoona tokko ol kafaluu qaba.
Dubartoonni gadaameessa isaanii kireessan warra rakkoo mallaqaa qabanidha. Haa ta'u malee wayita gadaameessa kireessan waan irratti walii galan tokkotu jira. Inni duraa mallaqni yeroo tokkotti hin kafalamu. Ji'a ji'aan hanga deessutti haalli daa'imni irra jiru laallamaa mallaqni xiqqaan kafalamaaf. Daa'imni garaa keessa jiru rakkoo qabaatuun isaa yoo beekame ammoo daa'imni sun akka garaa baafamu godhama. Dubartiin tun carraa lammaffaa argachuufis ni rakkatti. Akkuma ta'etu dubartiin daa'ima namaa erga ulfoofteen booda ji'a xumuraa irratti daa'imni yoo du'e kafaltii xumura irratti argatuu qabduu fi isa guddaa ta'e ni dhabdi. Kanaafuu daa'ima garaa keessa jiruuf hedduu cinqamaa jiraatti.
Kabiraa ammoo haati daa'ima ji'a sagaliif garatti baadhattee ulfoofte sun bifa kamiinuu daa'ima san harkaan tuqatuun isiif hin ayyamamu. Akka heeraatti daa'imni hoggaa dhalatu dafanii laphee haadhaa gubbaa kaayan. Oowwa haadharraa akka argatuu fi haadhaa waliin hariiroo gaarii akka qabaatu karaa kana isaaf mijjeessan. Sanbooda xiqqoo turanii harma akka hodhu godhan. Warra kana biratti garuu kun kun hin godhamu. haadhaa fi daa'imni dhalate sayyoo wal tuqan fuulduraaf walitti dhufeenya isaa walitti fidu godhatuu danda'an ja'amee sodaatama ilmoon ta'isee waan hin tahiniif harkaan qabachuu hin dandeessu kanaafuu haati daa'ima cinqamtee garatti baadhattee dhalte sagalee isaa osoo dhageessuu biraaf fudhanii deemaniin haati gadaameessasii kireeffatte hundi daa'ima dhaluuf jiraattu akka harkaan tuquu hin dandeenye osoo beektuu garatti baadhattee gaafa dhaltee dabarsitee kanniti addunyaa keessa jirru haala kanaas ni qabdi.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Sagantaan soora qalbii itti fuftee jirti namoonni sooshaal miidiyaa irratti yaadanuuf gumaachitan hundi keessanuu galatooma. Gaafiilee isin nuuf dhiheessutti jirtanis hordofutti jirra. Gaafii nama hundaa deebisuun ulfaataa waan ta'eef deebisaa kennuu dhabne. Namoonni appilikeeshinii Nural Hudaa maal tahee jettanii nu gaafattan hedduudha. Namoonni Nural Hudaa gargaaruu fe'en karaa kamiin isin gargaara jettaniis hedduudha.
Dhimma kana lameen yeroo biroo bal'isnee irraa dubbanna. Namoota Nural Hudaa gargaaruu feetaniif haala mijjeessinee isin beeksisna. Dhimma appilikeeshinaatis yeroo biroo bal'inaan irraa dubbanna inshaallah.
Namoonni iyyannoo haaree argachuu feetan ammoo yeroo iyyannoo haaree keessummeessinu beeksisa baafna. Kanaafuu hanga beeksisni bahuu obsaan akka nu eedan kabajaan isin gaafanna. Waan har'aaf kurfeeffannees asumarratti goolabna.
Yoo rabbiin guddaan fedhe torbaan qophii birootii walitti deebina. Hanga sagantaa itti aantuu walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة